الساعة shuti muduke z'amatwi kuri iyi saha ubu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muramutse inshuti n'abagenzi nk'uko mubimenyereye tutabanje kubatebera dutangurire ku butumwa bwa clovis eh, bashanana ari mu burundi nitwa clovis ndi burundi i muyinga nagira gutasha mama wanje ari muyinga mu burundi atasha n'umugenzi wanje nkunda mfura y'abantu juma ari muri kongo murakoze nakahe karirimbo basabiye ndasaba akaririmbo ka medi birenze igipimo ka kera baba murakoze indirimbo ya medi tuguhitiyemo yitwa sibyo twibaza ko igushimisha
uzi ko nkukunda Ah, baby you know better Ah, uwo nifuza Ah, guhora ndeba
tumepanda milima tukashuka mabonde wawili kwa mapenzi koza lafyo uzamjarira bana uzamjarira bana
baby I go Uh, extra miles Uh, would you come with me ndagukunda sibanga uzabanafuice mwamikazi w'i rwanda watusimi my african darling utakafasi nzuri sinigeze nkwanga sibyo sibyo shenge wirira shendashe
nta wundi nabona wankunda nkawe sheri we ndaje iburyo bikanga ibumoso bikanga ahahaha uzambyarira bana uzambyarira bana
baby i go uh, extra miles uh, would you come with me ndagukunda sibanga uzabanafuye mwamikazi w'i rwanda waje watusimi my african darling utakafasi nzuri Sinigeze nkwanga sibyo sibyo ndabona isiza mbana ndo ese waje tukabana tukabana
Mamuo, mami, l'amour.
ndagukunda sibanga Uzabanafuye, mwamikazi w'i rwanda waje watusimi, my african darling utakafasi nzuri.
Sinigeze nkwanga sibyo ndagukunda sibanga Uzabanafuye, mwamikazi w'i rwanda waje watusimi, my african darling utakafasi nzuri.
sinigeze nkwanga sibyo
muriko mukurikirana ikiganiro c'umuziki kuri radiyo ijwi rya amerika ubutumwa dukurikije ko ni ubwa eliyakim niyo bitwaye niyo bitwaye yakimu abamba burundi mu ntara ya ruyigi komine n'ikinini aba nifuza gutasha abagenzi na cane cane bamwe bagiye baca mu nkambi hariho nka nzimana bonaventure ari nyarukusa hariho kajambere george ari ndutse n'abandi ari mu zindi ntara harimo bimenyimana eric ari igitega muri bugendana nibagiye rero n'abavyeyi banje hamwe nabo tuvukana yankunda kome yeneza siriyake nzirimana sentia yiga ibiseye y'umuhwazi eh, n'abandi basigwa na soku bari nyabitsinda nabo nyene ndabatahije harimo oscar na donashe nibagiye n'abagenzi nyene dukinana umupira ngaha harimo na directeur eh, wa ecofob umutifo nabo nyene ndamutahije hanyuma bose ndabipfura indirimbo iyo ari yo yose ya ambasadosi imana ibane namwe murakoze muraho namwe murakoze mugire ibihe byiza.
indirimbo ya coral ambassadors tuguhitiyemo yitwa nimemupata yesu twibaza ko igushimisha
nakukaribisha Bwana, uyatawale maisha yetu ya kila siku, tufundishe kupanda mbegu za upendo wa dhati, mwisho wa nyakati tuweze kuvuna matunda ya ukamilifu. Kamilisha upendo wa waliooana, dumisha ndoa zao, furaha itawale. Wana tembeleza unyonge na udhaifu wao, familia iwe mwanga wa mbingu kuu.
kubacugurura amaradiyo yanyu iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ko mukurikirana ikiganiro c'umuziki aho muri kumwe nanje fide niyongabo ubundi yaduteye akamo ni pacifique niyo yakunze nitwa Niyankunze Pacifique nkaba mba mu ntara ya Rutana muri komine Mpinga Karuve neza neza aho bita Ibitare natahije mama wanje abo tuvukana Iwayezu Mediane niyo mukiza bosisi nkatasha abanyeshuri twigana kuri se kominare Kayero cyane cyane umuhungu twigana yitwa Niyosenga Jean Berg Kimasi nkaba ndabifuriza akaririmbo ka The Ben kariko kose sawa urakoze ego mu- ego naho mugira ibihe byiza ngaho indirimbo ya doben tuguhitiyemo yitwa roho yanje bibaza ko ikunezera
ikiganza duserukane eh. wowe wahize bose Ay, ay, ay, ay. mubona mu marembo nkiyumanganya Ah, nk'iki gicara umugabo uganje mu kwe bituza mere nabumvi mburihinda bikana ngira banyagiwe ndifuza gutura muri uyu mwenge ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora utazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye we roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye baby roho yanjye izahora irata igitego natsinze abandi oh. umwari ubahiga bose oh yeah. dutambuka tutanyuranye hey. mu byishimo bidacagase hey. wabaye ikinege imfura nabicura nza kwambi kikamba ry'ingororado ndifuza gutura muri uyu munyenga ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ububaye wanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora utazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye we roho yanjye izahora irata roho yanjye Roho yanjye, roho yanjye, baby. Roho yanjye, izahora irata. Ubaye uwanjye, nanjye mbaye uwawe. Inyenyeri inyobora, itazigera izima. Intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye nzahora nirata yanjye roho yanjye zirata roho yanjye roho yanjye roho yanjye roho yanjye we roho yanjye nzahora nirata roho yanjye roho
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Jean Gabire aradutera kamo ari mu Burundi Ndi- ndi ngabire jean ndi bujumbura nshaka gutasha mama wanje ari ngozi muri komine mwumba kome- komine komine mwumba umutumba butaganda mbone mwene wacu ari ngozi nyene yirwa miburo federico mbone data wacu miburo federico ndashaka kubona n'umugenzi wanje yitwa isabelle dicre ari muri canada ndashaka kubona n'umuhungu ari aho yitwa aimable dukorana ngaha nyene ngaha i bujumbura nawe ndamutasha ndashaka no gutasha umuhungu yitwa profeseri eberenezise ndagizimana yigisha kuri lycée rwabiriro ndatasha n'umuhungu uraho yitwa paul nahaye wa- ari mu buganda ndatasha n'umugenzi wanje erodi ndatasha n'umuhungu uraho yitwa paul akora kuri mutsinda ko n'umugenzi cane ndamukunda Eh, ndatasha ndatasha na- na mushikanje ari mu ntara ya muyinga ahantu muri komine giteranye yitwa manirakiza na mwana wiwe yitwa nzogisaba n'uwundi mwana yiwe yitwa nini nahazwe abo bose ndabatasha ndatasha na mubyaranje yitwa barabwiriza diodone ari mu mabanda ndatasha n'umugenzi wanje yitwa jean marie ari mu mabanda nyene ndatasha n'abagenzi bose bose twakoranye n'abanyeshuri bose twakoranye muri risebuye bose ndabatasha abantu mwese bazi ko baciye kuri risebuye tingabire jean arabatahije abo mutagishobora guhura muzoza murahuzwa n'ijwi rya amerika Eh, ndashaka ate ndabasabira n'indirimbo y'amahoro n'iy'imyenda n'akaririmbo k'imana muzoba mukoze murakoze okay indirimbo y'imana tuguhitiyemo yitwa imera yacuraranzwe na natanael basi twibaza ko igushimisha
and your faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh,
Who am I, Lord? Who am I to worship you, Lord? Oh, yeah. And made a way. I could never sing your song, Lord. Yeah. Is the reason cry out today. Imela. Yeah, yeah. Imela Chineke, oh. You're my Lord and King, and I bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yeah, yeah. We worship
muriko mwumviriza ikiganiro cy'umuziki kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc kurikije ko ubutumwa bwa jacques nkeshimana ari mu burundi yego nitwa nkeshimana jacques nkaba mbanga kumutakura nkaba nipfuza gutasha mbere ndatahije bagenzi banjye bari mu makamba atandukanye na kivabu mu rwanda ahatandukanye ubwa kabiri ndatahije n'abagenzi bose twiganye ku ishuri ry'imyuga rya mu ngagara ubwa gatatu ndatahije umuryango wanjye aho uri hose ubwa kane ndatahije abana bishwe na kigoyi bari mu ntara zitandukanye ubwa gatanu nagomba gutashya n'abandi bose ku izina rya Imana hama nkaba ndagomba kubifuriza indirimbo ya Farious iyo ariyo yose ubwo murakoze namwe indirimbo ya fariyos tuguhitiyemo yitwa ndakumisinze twibaza ko igushimisha
Yoba waruzi ukuntu ndagukumbura Yoba waruzi ukuntu ndakwiyumvira Buri saha buri segonda Eka nta musi w'ijana Navuze izina ryawe Narabyina kagafoto kawe Hari naho bishika mw'ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mu nzozi twahahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisatima birimo kunyica ngwino usange sinze sinze sinze ndakumisinze iravumunyaruke sinze yoba washobora kumbwira yuko nawe umwumbura uryama nkasinzira umutima wanjye ukaruhuka hari igihe mpora ngira amadidane nkibaza ko we woba warahindutse mbwira ko atari byo mbwira ko ugifise kagafoto hari naho bishika mw'ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mu inzozi twahahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisatima biri mu kunyica ngwino usange sinze ndakumisinze ndakumisinze iravugunyarukiye ndakumisinze hari naho bishika mw'ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mu nzozi twahahurira sinze sinze ndakumisinze iravugunyarukiye sinze sinze ndakumisinze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'ikiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho ugarukiye yamara reka dusezeranire ku butumwa bwa bonaventure savye y'ubushobozi ari mu burundi ndi bonavante nkaba ndi mu burundi i bujumbura mu- mu ruziba ndashaka gutasha abakiro bose bo mu burundi no muri kongo i rubumbashi nkatasha inshuti n'abagenzi twize hamwe mu ruziba abo twigame kuri se tekinike la colombe mu kanyosha n'abandi bose banzi ku izina rya bonavantin nkatasha abo dukoranira ubu butumwa bwo muhari wa kiro nkongera nkatasha inshuti n'abagenzi bose nkaba ndabasabiye urukundo rw'amadayimoni murakoze murakoze indirimbo ya kitoko tuguhitiyemwo yitwa urakunda bikandenga tubaza kwigushimisha ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko mugira ibihe byiza mwakoze kudutega amatwi naho utaha umva sinshaka guhindukira hari ikintu ntateze kuzamenyera buri munsi yunganirije hari utugambo ubwira dusinziriza nkumva ntashaka gukanguka hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu simenya ko bizasohora mu myaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oyo urankunda bikandenga umva tugomba kubana akaramata urankunda bikandenga umva ni wowe w'isezerano iyo urankunda yehiye bikandenga umva ni wowe umva sinshaka guhindukira urankunda yehiye bikandenga umva ni wowe sanzari wowe w'isezerano Uhuhuhu. uzatera intambwe nanjye ntera indi ngusanga uwa mbere y'ikiraro uwa mbere y'umutaka buri munsi ukantwara umunezero buri munsi urarunza sirango ninjya kuza ndwisegure oyiyo mu myaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi